my correct people you're welcome back to our youtube channel yes so my people not be so much the apple. no. as all new of ife enter para mode on top uh, queen naomi and adenika will matter yes so this time around they only decided to take things into his own hands. In fact, eh, he forget whether co-parenting, whatever, whatever, whether he expects wife to come back or something. Oh my man, all of if take action, he para, he para. Say, eh, he no want even get any other thing again. Which kind of life person they live? Say he won't see. He want to use how they sit and then car can for inside palace every second week of the month in one day, see Tadenika wey inside palace no be small thing o ha in fact uh, people call dey react ask say so Ooni oh, is it because the way Ooni dey act these past few days dey eh, my people you people sef una go know say this thing is um, is um, is is strange is acting strange. He has not been the loving, quiet, calm Kabiesi that we have that we know. He has been on a para mode, on a para mode. Person where they reject gifts, they reject things from the wives. They tell the wives and say, "Everybody, stay in your lane, please. Stay in your lane. Let me figure things out for myself." Yes, yeah, so stay your lane let me figure things out for myself not be small till the man dey para dey para para para para for inside the the palace So oh. e don cause uh, olori naomi say olori naomi oh, like this i want to be seeing my son every not be only way when I go call, call, call, call, call, call, call before they go come bring a tadinika like once in like two months, once in three months. No na. In one they see picking every month. Like every month. If possible we'll be seeing him every day. But because it's not possible, every second week of every month, he want to be seeing Tade Nikawo inside palace you know one make they use a picture they show and say ah tadenika o oh, you are a prince o oh. tadenika will see your daddy oh." he say no he wants the son to know when he when, when he comes when he see and say yes this is my father not before picture not before once in a while something say no nothing like that my people not be smart to the apple, oh. no be smart to the apple, ha kabiyesi vex this time around e vex we no really know wetin dey vex kabiyesi o This past few days he has been on a very very serious para mood we no know wetin dey vex am o we no know which of the oloris don go talk hang we no know which of the oloris na im don go do wetin uh, we no know for inside the palace court uh, eh, offend the man if not uh, this man is very very very very very very upset and you can see it you can feel it in his words in his actions and everything he's very upset he's very very upset but you know, you know, one talk uh, eh, he's trying to be careful at the same time na get na understand na because he's a father even though say the dey for his wives he's a father too uh, he dey vex for situation around he's a father so he's trying to be very careful my people, you know, is you know, is this man, eh? Though we know we know that he's all the all these uh, para para we only the para. Say bring Tadenika, bring Tadenika. Who go bring Tadenika? Will not be the mama. Yes, because Queen Naomi no go leave uh, the son with anybody to come to the palace. She will not stay. She will not leave her child to come to the palace with a driver or with somebody, never. So Onyefe knows knows definitely that Queen Naomi herself is going to what is going to come to the palace. He knows that Queen Naomi herself is going to show up at the palace. So he does the do say. Even if now only those times in they use they see Queen Naomi too, he might go to calm down at least. He might go to calm down. There's nothing like Queen Naomi calling her, uh, calling him to sit and you know petting him, things like that. They tell her and things like, hey, eh, everything is going to be fine, you just have to relax. You know, all these encouraging, encouraging words because truly, truly, Honey of is not happy. Honey of is not happy. You not get what anybody won't tell me. His body language, his way he talks, type, everything. This past few days, he's not happy. It feels like according to according to what somebody talk it feels like he's not he's not filled he's still he still feel empty in his in his heart i have been in his mind i have been how the they call and parts yes so so maybe uh, if our chief priest thinking that all these many many many many many uh, wives that he's marrying are going to fill a void in his heart in his life, but they are not. They are even causing worse. They are they are digging more space in his heart. They are causing more uh, harm than good to him and he don't even talk. am say all these wives will be say if eh, fat chief priest they give am so he no get and inside though, he no get and inside so as a matter of fact eh make if eh, a chief priest make e go carry all the wife wey the di palace becos na him marry and give them. The way it e take press and leave everybody the way it say it take package leave everybody eh but the ones where they form eh, yeyeluwa and the ones where they form olori chief olori eh, chief priestess yes o no be chief priest again o olori chief priestess the one wey dey form uh, queen mother the one wey dey form king mother the one wey dey form uh, i'm married to the king but he's like a son to me so i'll, I'll take care of him and protect him the one wey dey form all of them Oh, Ooni carry them put for corner every single person Oh, Ooni carry them put for corner o yes o because uh, he has really really been going through a lot maybe he just needs to think he needs to think things out because all the plan when he plans okay after this marriage maybe the women were supposed to go or something i don't know because he's beginning to feel like Oni was deceived Oni was deceived. Now, now he can't, he does not have access to his son. He does not have access to the woman he truly, truly loves. Like, what is this? All the promises he promised to the woman. At least by now, everywhere for those soft. By now, palace for the open. By now, you know, things for that they happen, they manifest. But for where, for where, for where, for where things they change every single day every single day you can't be like say this man not even get chance again with queen naomi and the son so e gat take action o oh. di man got face wetin dey face am e gat take action He got parents say no you no go happen like this at all e no suppose happen like this at all You no go feel happen like this. make uh, eh, tadenikawa and mama they enter palace every second uh, week of the month every second week of the month Making um, eh, olori naomi and the son dey what dey dey come palace make dem dey come see the king make dem dey come steady because he needs to be feeling his son his son needs to feel him his son needs to know the kind of father yeah he is yes so he needs to to get time to spend with di son study the son too and even with queen naomi yeah, so even with Queen Naomi, he needs to spend time with her. He needs a chance to explain things to her. So as you know, if they get her money, very lighter notes. now Baba Jack Violence will say, I need to see you and my son every second week of the month. Ọmọ be smart, you know." no be small thing dey happen anyways my people the matter eh e tight and i talk say polygamy is not for everybody polygamy no be like the way people dey show am for social media o oh. ha the way you go say ah this person get two wives they are happy they have money they are eh polygamy eh, eh polygamy no send whether you get money o oh, or you no get money o when the wahala wan come so eh e dey come with full force e dey come with full force no dey reason you no dey reason wetin you build. you build wetin you carry anyways na so the matter be o na so the matter be make una no forget to like and subscribe to this channel do not forget to like and subscribe to this channel when you subscribe please click on the post notification bell so that you go dey get all the correct correct updates as we dey drop am i go see una for my next video bye.